Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi turayahera yavugwa mu karere k'ibiyaga binini bya afurika aho abantu bashika kuri mirongo itatu na batanu barimwo n'umwana w'amezi ane baraye bishwe mu gitero cabaye jo ku munsi w'imana kw'icukuriro ry'ubutare bw'inzahabu muri ituri ni mu buraruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umutegetsi wo ku mutumba iryo bara ryabereyeho jean pierre bikirisende mu karere ka jugu ni muri ituri yavuze ko umuhari w'iterabwoba kodeko ari wo wakoze iryo bara bikirisende yavuze ko bateye ikambi y'abanyagihugu yitwa blankete ahari n'icukuriro ry'abo banyagihugu aho batoratora utuzahabu kandi bahasanze hari ibiziga mirongo ibiri n'icyenda by'abantu abandi bantu batandatu bakaba baraturiwe mu gihe icyo gitero cyaba abateye barasahuye abo banyagihugu biba n'inzahabu bari bafise bari bamaze gucukura basiga baturiye n'amazu yabo kodeko koperative pour developement du congo n'umuhari wa politiki ushingiye ku idini wemeza ko uharanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu muri afurika kandi ni ubwicanyi aho naho ni muri nigeria naho abantu bitwaje inkoho barishe abashika mirongo ine n'umunani mu mihana itatu y'abanyagihugu ni muri leta ya zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria abategetsi hamwe n'abahaba batangaje aya makuru ejo ku munsi w'imana ibice byo mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati muri nigeria bimaze imyaka bibangamiwe n'imihari iterabwoba itera abanyagihugu igasahura ibyo batunze harimwo n'ibitungwa ndetse no kunyuruza bamwe kugira barunzwe amafaranga imbere yo kubarekura mu mezi abiri aheze barateye itereni yari igeze hagati y'umugwa mukuru abuja n'igisagara ca kaduna banyuruza ingendo ingenzi zitari nke zarimwo bagandagura n'abanyagihugu barenga ijana hamwe n'abatari bake bo mu mihari yishize hamwe ngo yicungerere yicungerere umutekano wayo eka saho gusa muri afurika ni muri ma, ni muri misiri kandi aho mwari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ejo ku w'imana watangaje ko ari wakoze igitero cisha abasirikare cumi n'umwe ba misiri mu izinga rya sinayi ku munsi wa gatandatu cabaye igitero cahitanye abasirikare benshi ba misiri mu myaka yose bamaze bagwana n'abagwanyi bayoboka uwo muhari w'iterabwoba uwo muhari watangaje ko wishe abasirikare ba misiri ubatwara inkoho wongera uturira n'ibirindiro byabo mu burengero bwa sinayi ni mu gihe abategetsi ba misiri bo bavuze ko abakekwa kuba abagwanyi b'abayisilamiste baharugwa mu bihumbi hamwe n'abarenga cumi mu bajeje umutekano babo bapfuye kuva urwo rugamba rutangura leta zumwe za amerika yaraneguye ico gitero muri sinayi cakorewe abasirikare ba misiri yongera ihoza imiryango yabuze ababo ubufaransa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hamwe na sudani nabyo nyine byarateye ibyatsi icyo gitero
washington ijwi rya amerika
tukiri ku mugabane wa afurika abimukira hafi mirongo ine na bane nibo baburiwe irengera igihe ubwato barimwo bwibira mu mazi ku nkengera z'amazi muri sahara y'uburengero ejo ku munsi w'imana ishyirahamwe ry'abagiraneza rifise icyicaro muri esipanye ryitwa kaminando fronterasi niryo ryatangaje iyi nkuru rivuga kandi ko cumi na babiri bashoboye kurokoka igihe ubwo bwato bwibira kandi baca barahagarikwa n'igipolisi ibiziga bine nivyo vyakuwe mu mazi ariko abandi ngo ntibazwi irengero ntibiramenyekana ahubwo bwato bwariko buraja ariko abimukira baturuka muri ako karere bakunze kuba berekeza mu mazinga ya kanari mu gihugu ca esipanye maroke niho abo bimukira baruhukira imbere yo gufata amayira bagana ku mugabane wa buraya kurondera ubuzima bwita ko ari bwiza ku munsi wa gatanu ibihugu vya maroke na esipanye niho vyemeranya ko bigiye gukomeza imigenderanire no gukorera hamwe kuri ico kibazo c'abo bimukira
washington ijwi ry'amerika
ku ntambara yo muri ikirere leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu bikize byo mu burengero bw'isi bigize umugwi wiswe jeseti ejo ku mu- munsi w'imana niho bemeranya guhagarika kugura ibitero by'uburusiya ibyo bihugu bivuga ko uburusiya ariho bukura amafaranga abufasha mu ntambara burimwo muri ikirere abakuru b'ibihugu bya jeseti arivyo ubwongereza kanada ubufaransa ubudagi ubutaliyani ubuyapani na leta z'ubumwe za amerika bavuze ko iyi ngingo izogira ingaruka ku butunzi bw'uburusiya hari nyuma y'inama yabahuje na perezida wa ukraine volodimir zelenski hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo mu gihe ibindi bihugu mirongo ibiri n'indwi bya buraya byatangaje ko bitegekanya gukurikiza ingendo ya amerika amerika yavuze kandi ko izobuza abanyamerika gukorana n'amakompanyi y'abarusiya mu buryo bw'amafaranga kugira abatunzi mu burusiya ntibabandanye ba- batunga ngo baterere perezida putine mu ntambara arimwo muri ukraine amerika yavuze kandi ko iza yaramaze guhagarika guha amaviza ni ukuvuga uburenganzira bwo kwinjira muri iki gihugu amaviza mi- ibihumbi bibiri n'amajana atandatu ku barusiya n'abanye- Bielo- n'abanyebielorusiya ikabagiriza kugira uruhara rukomeye mu twigoro two gusenya igihugu ca ukraine bielorusiya ni kimwe mu bihugu bifitaniye ubucuti bwa hafi hamwe n'igihugu c'uburusiya
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi niba usaba abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri c'ano makuru u rwanda rwemeza ko rwamaze kwishura ibibazo rwabajijwe na sentare yo muri amerika ku kirego catanzwe n'umuryango wa paul rusesabagina abavoka barahari ibyo bagomba gukora barabizi inshingano zabo barazizi nta mpungenge zihari eh, haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira leta y'u rwanda uyu ni alamu kurarinda ni cegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nayo ndabicaye ku masonga nkitangura leta y'u rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa paul rusesabagina washingishije mu butungane bwa leta zunze ubumwe za amerika abunganira umuryango wa rusesabagina batangaza ko ejo kwa mungu ariryo ryari igenekerezo ntarengwa u rwanda rwari rwahawe kugira ngo rusubize ibibazo rwabajijwe umuryango wa paul rusesabagina witwaye uvuga ko serugo yanyurujwe kandi akaburizwa igufa aha ugasaba indishyi y'akababaro kagera ku miliyoni z'amadolari amajana ane y'amerika icegera c'umuvugizi wa leta y'u rwanda aramukurarinda yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana mu kiganiro kuri telefone ko leta y'u rwanda yamaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa amerika ku kirego c'umuryango wa paul rusesabagina icyo abantu bagomba kumenya ni uko niba hari uwatanze ikirego eh, arega leta y'u rwanda leta y'u rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora eh, kandi bakabitanga mu gihe bivuze ngo rero abantu ntibagire impungenge igihe cyatanzwe kizagera leta y'u rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe abavoka barahari ibyo bagomba gukora barabizi inshingano zabo barazizi nta mpungenge zihari eh, haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabajijwe ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira leta y'u rwanda kuba leta y'u rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri leta zunze ubumwe za amerika urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka leta mubibona mute Eh, uburyo tubibonamo ni ukureba igikoma gukorwa ni ni ikijyanye n'amategeko niba ikibazo cyageze mu rukiko niba tugomba kunagaragaza ko leta y'u rwanda itakagombye kujya kuburira mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko kuko nk'uko watangiye ubivuga ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga urubanza ruzakomeza leta y'u rwanda irabisuzuma ikareba ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira hagati bakarwivanamo burya ni ibintu byemewe amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda nta mpungenge rero abantu bagomba kugira ntibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yabaye yarenze noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza leta y'u rwanda iravuga iki irakora iki nk'uko nabivuze n'abashyizeho abavoka nibwo abantu n'ubu bazamenya pozisiyo cyangwa se uko u rwanda ruhagaze muri iyo dosiye alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akakanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze nama mu burundi mu gihe muri ico gihugu havugwa ubushomeri bwinshi haba mu baba mu misozi no mu bisagara abize n'abatize hari umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu wo mu ntara ya bubanza mu burengero yahisemo kwijukira umwuga w'ubuvumbi amaze kuguramwo amatongane hamwe na parcele yubatsemwo inzu cyprien miburo hagahanura abarundi na cane cane urwaruka kudasuzugura akazi canke umwuga ijwi ry'amerika ryaganiriye na miburo ribategurira inkuru ikurikira yakozwe n'umu umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Cyprien Miburo wo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi amaze imyaka igera kuri cumi n'itatu akora umwuga w'ubuvumbi iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura agahubukiye abiwe ubundi akabugurisha anakora urucuruzwa rwo kudandaza ibitiba aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki nje ndavyikorera ni ibikorwa je navyiyumviriye kuko nabona da, data yegeka nkabona n'abandi mugo baregeka nanje ca ndajisha umuzinga nanje ca hacaba umugabo ampa umuti nanje ca ndagenda kwegeka inzuki ca zirahaza camera ico gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka cumi n'itatu negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugaca ucanga n'imamara n'uwundi muti wo, wo mw'ishamba ugaca ushira y'umwotsi byose bigavumba umwotsi zaza rero zigaca zimoterwa neza rero na, na wa muti miburo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatongane yose n'iparasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke banki nta wundi mugo mugo nsanzwe nkora niwe nkoresha nta wundi nkoresha ata uwo mwuga aho aho maze kugura ndamaze kugura ibivi ibivi bine ndagura n'iparasera se nyine yo kubaka ndubaka inzu uwo mugabo w'abana batatu ariko yemeza ko akazi ko kwegeka atari yororo hari n'abo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora umuzinga umwe ndawugurisha ibihumbi mirongo itatu yo haje uwungurira abushaka baba ari y'inzuki nta buki buba burajayo nuya ku kwezi sinokontora iyo nkora hari igihe mara nkiyinga ntakoze ndu nkiruhutse kubera imba nacotse nkaca nsubira nko ku yindi yinga nta ntambamye urimwo ni umwuga mwiza birabagora kubikora gacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora zirakurya uruka n'umwotsi zishigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi Cyprien Miburo yahoze mu ishirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere y'uko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha Miburo hanura abarundi na cane cane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi mu Burundi nta bitigirinyezina zina vy'abavumbi bizwi ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cyane muri ico gihugu mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafise imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango inzuki naho uruboyi rwazo rubabaza zirakundwa hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu mu myaka cumi n'itanu iheze igisata ca onu citaho iterambere pnud hamwe n'ikiraba burimyi n'ubworozi fao vyashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi bituma abatari bake bishira mu mashirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cane muri uwo mwuga ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri ku ijana by'urwaruka rwo mu mitumba mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune ku ijana nk'uko amatohoza y'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana eroje uri kaneza nairobi ijwi rya amerika mu rwanda hari umunyagihugu wo mu kagari ka nyarutarama mu gisagara ca kigali yabwiye ijwi rya amerika ko afise ubwoba ko erikete aheruka kwandikira sentare ayisaba gutesha agaciro ubusabe bw'igisagara ca kigali ico gisagara ca kigali cari catanze akarorero kuri uwo munyagihugu yitwa felix twagirayezu eh, kivuga ko ari mu bofatirwa ko akarorero nk'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza baregamwo ico gisagara eric bagira ubusa adufite ibindi kuri ino nkuru bwana felix twagirayezu yatangarije ijwi rya amerika ko ari kugenda yububa bishingiye ku ibaruwa yandikiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge dufiteho kopi muri iyo baruwa arasaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa kigali wavugaga ko yawandikiye awusaba kumuha inzu urubanza yaburanaga n'umujyi wa kigali na bagenzi be rugasibwa aganira n'ijwi rya amerika twagirayezu yavuze ko yakorewe icyo yise akagambane n'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu kugera ku kagari ka nyarutarama yisanga bamusinyishije ku ngufu ibaruwa isaba inzu aravuga ko umudugudu wa kibiraro ya mbere yamwegereye nk'umuntu baziranye amwumvisha uburyo yahabwa inzu ku gaciro ka miliyoni cumi n'icyenda bakazayimugurishiriza kugira ngo abone uko yagabana amafaranga n'umugore we uwamahoro clementine bari mu nzira zo gutandukana ni mu gihe umutungo wabo ufite agaciro ka miliyoni cumi n'ebyiri ntabwo nari kujya gusaba inzu mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko kuko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegurarubanza tariki cumi n'eshatu z'ukwa gatandatu yo gutandukana yego ku bw'iyo mpamvu ntabwo nagombaga kujya gusaba inzu ahubwo njye nahageze natewe ubwoba kare ikaratasi nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa kigali kashe iteyeho iteyeho kashe y'akagari ntabwo njyewe nari kujya gusaba inzu ku kagari nkaho ntazi ku mujyi wa kigali uyu muturage ni w'umujyi wa kigali washingiyeho usaba urukiko kuba rwigijeho imanza uburana n'abaturage ba nyarutarama mwibaruwa twagirayeza avuga ko bamwandikiye umujyi wa kigali wishingiraho uvuga ko yemera guhabwa ingurane y'inzu ukavuga ko bishoboka ko hari n'abandi bazagenza nkawe ibaruwa twagirayeza akomeza guhakana yivuye inyuma cyane cyane ko nakashe iteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari yaza kuba ari njye wanditse iriya baruwa ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini nibirangiza nimero z'irangamuntu nzandikisha ikaramu nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu byose nari kubyandikisha mashini ni muri urwo rwego ngewe bangejeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare ubusabe bw'umujyi wa kigali urukiko rwabushingiyeho rutegeka ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwari rwarapfundikiwe kuva twagira yezu yavuguruza umujyi wa kigali aravuga ko icyo bari cyose ubwoba ndabufite ntabwo bwabura cyane cyane ko ngewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye ngo kugira ngo njye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya baca umugani mu kinyarwanda ngo gupfa none wapfa ejo byabaye ngombwa ko ngewe nshaka aho ncumbika ku bw'umutekano wanjye n'ubuzima bwanjye kugeza iyi saha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo ku bw'uko iyo baruwa ngewe naje kugaragara neza nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba bitatu na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza mu bashyirwa mu majwi ko basinyishije bwana twagirayezu n'umugore we w'amahoro bari mu nzira zo gutandukana harimo bwana sepuriye bucyana ukuriye umudugudu wa kibiraro ya mbere na bwana vedaste kayigamba wo muri kangondo ya kabiri ijwi rya amerika yahamagaye bwana bucyana atubwira ko yari mu muhanda atwaye imodoka ariko yaduhakaniye ko iyo baruwa atayizi gusa ahitamo kudukupiraho telefone yanga ibibazo twashoboraga kumubaza iyo baruwa urayizi
ntayozi iyo baruwa ntayozi iriya bavuga ko umujyi wa kigali ushaka kumuha inzu ayisabye ko bavuga ko ari mwe mwayanditse
inshuro zose twahamagaye madamu jeanne d'arc uwamahoro uyobora akagari ka nyarutarama ntiyitabye telefone ye ngendanwa depite frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda agasanga nta wagombye kwivanga mu mirimo y'inkiko agasaba ko inzego bireba zabikurikirana mu maguru mashya ni ukuvuga ngo amategeko agomba gukurikiza uko ameze niba abantu baraburanira akaba bageze mu gihe cy'uko bagomba gusomerwa urubanza rwabo nta wundi muntu wagombye kubyivanamo kuko hari harabaye igihe cya mediyasiyo muhuza byari byageze aho byarananiranye byararangiye ni ukuvuga ngo hari hari kuri tapi hanyuma numvaga ko nta hatagombye kubaho uburyo bwo kuvuguruza gahunda z'inkiko ariko niho harabayemo n'uko umuturage avuga ko bamusinyishije ku gahato ibyo nabyo twasaba ko inzego z'iperereza zabikurikirana zikareba ukuri kwabyo kugira ngo urukiko rwe kuvangirwa tuvugana n'ubuvugizi bw'inkiko mu rwanda bwatubwiye ko iki kibazo ntacyo bwakivugaho kuko kikiri mu nkiko kuri bwana twagira yezu agasaba ko ubutabera bwamurenganura ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite umutekano ndi kuwubuzwa n'umutungo nashatse uwo mutungo nywushaka nawushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza kuko na mbere hose ngewe nifuje kubaka kugira ngo mbone aho mba n'umuryango wanjye niba narubatse barateganyaga kumpa inzu iyo nzu ko ntayihawe mbere ntaragira iyo mfite kugeza iyi saha abandi bari muri izi manza bakibona urukiko rufashe umwanzuro ushingiye ku busabe bw'umujyi wa kigali nabo bavuze ko basanga hari ibitumvikana uyu ni bwana jean dodiye shikama umwe muri abo baturage noneho ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza nari nzi yuko akarengane meze mu imyaka irindwi kageze ku musozo ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba mvuga iki kibazo cya nyarutarama gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi n'amagingo kirafata ku miryango isaga igihumbi magana ane umujyi wa kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ari ubusanza bo uvuga ko bari baratuye mu kajagari bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa kigali utubahirije ibyo amategeko ateganya akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya ni uw'amakuru y'imikino na sport turahera mu burundi aho imigwi ya atletico new oil bumamuru na flambeau du centre ari izovamwo umurwi uzotwara igikombe c'uno mwaka mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi mu gihe hasigaye urukino rumwe gusa ngo ihiganwa rihere umurwi wa mbere n'uwa kabiri isumbanya amanota abiri muri basketball naho ejo kwa mungu niho hatangura ihiganwa ry'ubu burundi bwose izi nkuru zose tuzibaza mugenzi wacu desire hatungimana imigwi icumi niyo igiye guhiganwa mu gikombe cy'uburundi bwose muri basketball ihiganwa ryatanguye kuri uno w'imana rikaba ryerekanye ko uzo ritwara azaba yarikoreye bivanye n'inkino z'umunsi wa mbere uko zagenze abakunzi b'urwo rukino ariko bakaba batashe batanezerewe bivanye n'uko urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi hagati y'imigwi ikebana cyane urunani na new star rutarangiye kubera imvura urwo rukino rwahuza iyo migwi ibiri rukaba rwahagararaye igice cya mbere kirangiye urunani rufise amanota mirongo itatu na rimwe kuri mirongo ibiri n'atatu ya new star origene ndize yarongoye abakunzi b'umugwi w'urunani n'aho batashe urukino rutarangiye yamenyesheje ko bitabaca inguvu ngo kuko ishyaka muri uwo mugwi ari rya rindi ntibishobora kuduhungabanya kuko twebwe ni umugwi ufise ishyaka ryinshi kandi n'umugwi wama witeguye nicyo gituma tudahungabanya turi nyuma y'umugwi twama twiteguye nk'uko n'abakinnyi bama biteguye n'abafana nuko nyene tuzoza dufise morale nk'iyo twari dufise uno munsi nta kiriko kirapfa abakunzi b'urunani nobasaba yuko batocika intege morale bari bafise uno munsi tuzoze ku maci ikurikira dufise morale nyinshi gusumba iyo twari dufise uno munsi warongoye abakunzi b'urunani ariko kugira iryo higanwa ari ubwa mbere ritunganijwe mu burundi rigende neza asaba arongo ishyirahamwe rya basketball mu burundi gukora ibishoboka byose kugira haboneke ikibuga abantu ntibazohore bisigira gusiba mu nkino zarangiye tayigazi yatsinze egere noir ku manota mirongo itandatu n'abiri kuri mirongo itanu n'indwi dinamo itsinda rezipo ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo irindwi n'atanu young eagles yatsinze brothers mu kuyitsinda ku manota mirongo irindwi n'atatu kuri mirongo itanu n'ane nayo jimkana itsinda remesha ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itandatu n'ane mu mupira w'amaguru naho kuri uno w'imana niho hari haramutse hasozegwa umunsi ugira wa mirongo ibiri n'icenda kuri mirongo itatu itegekanijwe musongati yatsinze top junior ibitsindo bibiri ku busa uwo mugwi wo mu ntara ya kayanza utakaza amahirwe yo kubandanya ugwanira igikombe icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi desire ntezimana amenyesha ko bakinye ariko ivy'imana yateguye ngo ntawe bihindura finisaje finisaje nagiye kunanira abakinyi bacu niyo tugiye gutegura cyane cyane kuko wabonye twageze cyane cyane kenshi imbere y'igori mubwo finisho irabananira tugiye gutegura turengene mu maci ikurikira imaci ya nyuma ya shampiyona twokwitwara neza hama dutegure seziza niko bimeze niko bimeze umupira w'amaguru niko umeze haba gutsinda haba gutsindwa haba kunganya ibyashyitse ni ibyo reka tubyakire uko mu zindi nkino zabaye atletico nior yatsinze vitaro ibitsindo bibiri ku busa mesaje ngozi itsinda bujumbura city igitsindo kimwe ku busa burundi sport dynamique yatsinze bumamuru ibitsindo bibiri kuri kimwe eka na flambo du centre yatsinze rekoroko ibitsindo bibiri nyene ku busa royal fc yanganije na olympic star igitsindo kimwe ku kindi kayanza united ikaba yanganije nayo nyene na rukinzo igitsindo kimwe ku kindi iryo higanwa rero riracagoye kuko kugeza ku munsi wa nyuma ntawe uramenya uzotahukana igikombe hagati y'imigwi ya atletico nior ya mbere n'amanota mirongo itanu n'abiri bumamuru ya kabiri n'amanota mirongo itanu na rimwe flambo du centre ya gatatu n'amanota mirongo itanu azoca uwambaye mu rukino rwa nyuma kuri uwo munsi wa nyuma w'ihiganwa igenekerezo rya cumi na kane za kuno kwezi atletico niyo izokina na flambo du centre mu mamuru nayo yakire mesaje imigwi ya flambo du centre rekroko na royal fc yoyo yaramaze kumenya ko mu mwaka uza izokina mu cyicaro cya kabiri desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana ariko ucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri na gatandatu. Ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itanu. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na AS Kigali ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Huye i Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sport nayo yaguye miswi na Gicumbi FC zinganya ibitego bibiri kuri bibiri. Uyu mukino wari watangiye saa sita n'igice. Guhera saa cyenda n'igice nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo hakurikiye noneho umukino wahuje gorira fc na rutsiro fc urangira amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi ikipe ya apr fc yatsinze espoir fc ibitego bitatu kuri bibiri naho etensere fc itsinda musanze fc igitego kimwe ku busa kuri stade umuganda i rubavu ejo ku cyumweru ikipe ya kiyovu siporo yanganyije na bugesera fc ubusa ku busa gasogi united itsinda polisi fc ibitego bitatu ku busa imikino yombi yabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo mu mukino wabereye kuri stade y'ingoma etoile de l'est yatsinze marine fc ibitego bibiri ku busa kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino ine yonyine kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire ikipe ikiri ya mbere ni APR FC ifite amanota mirongo itandatu mu mikino makumyabiri n'itandatu ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sport ifite amanota mirongo itanu n'arindwi AS Kigali ni ya gatatu n'amanota mirongo ine n'atatu ku mwanya wa kane hari Rayon Sport nayo ifite amanota mirongo ine n'atatu Mukura Victory Sport izari ya gatanu n'amanota mirongo ine Police FC ni ya gatandatu n'amanota mirongo itatu n'atandatu iya karindwi ni Musanze FC nayo ifite amanota mirongo itatu n'atandatu ku mwanya munani hari Espoir FC ifite amanota mirongo itatu n'atatu Etincelle FC ni ya cyenda n'amanota mirongo itatu na rimwe ku mwanya wa cumi hari Bugesera FC ifite amanota mirongo itatu marine fc nayo ifite amanota mirongo itatu ikaza ari iya cumi na rimwe iya cumi na kabiri ni gasogi united ifite amanota makumyabiri n'icyenda gorira fc ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaba ari iya cumi na gatatu ku mwanya wa cumi na kane hari rutsiro fc ifite amanota makumyabiri n'atanu etoile de l'est ni iya cumi na gatanu n'amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni gicumbi fc ifite amanota cumi n'arindwi tukiri mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatatu ndetse n'ejo bundi buriya kuwa kane hateganyijwe imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro kuwa gatatu kuri stade ya kigali nyamirambo rayon siporo izahura na apr fc muri uyu mukino w'ishiraniro washyizwe ku giciro cy'amafaranga y'u rwanda ibihumbi mirongo itanu mu myanya y'icyubahiro jean fidel uwayezu umuyobozi w'ikipe ya rayon siporo izaba yakiriye mukeba avuga ko apr fc itabateye ubwoba ikipe ihagaze neza turi muri kuruse ku gikombe cya piscap urugendo ruracyakomeye ariko turizera ko tuzabigeraho turiteguye kuko uh, apr irakomeye ariko ntikomeye kuturusha kwa kane mu wundi mukino ubanza wa demifinali y'igikombe cy'amahoro ikipe ya AS Kigali izahura na Police FC kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Imikino yo kwishyura izaba mu cyumweru gitaha. Mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club iri muri Tunisia aho yitabiriye irushanwa rihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere muri za shampiyona zo mu bihugu binyuranye muri Afurika. Umutoza wa Gisagara Volleyball Club Fidel Nyirimana aremeza ko ikipe ayoboye izitwara neza muri iri rushanwa kandi ko mu myaka mike iri imbere izahinduka ikipe itinyitse mu ruhando rw'uyu mugabane.
Buri gihe wari wese wabaza Gisagara biti. Uko ihagaze, uko twiteguye ni, ni ikipe igomba kubarizwa ahangaha kandi yagombye kuba haba buri gihe ntekereza ko ubu ngubu n'ubwa kabiri tugiyeyo atari ngarukamwaka ariko ntekereza ko mu myaka itanu yose ikurikirana gisagara itagombye gusiba muri aya marushanwa njye nuko mbona gisagara ntaho nyibona n'abakinnyi n'abayobozi twibona mu makarabu atinyitse muri afurika kandi n'umuntu wese uri hano mu rwanda yagombye ko ariho atwumva ariko n'utarabyemera ni inshingano yacu yo kubimwemeza mu ntumwa zagiye muri tunisiya zijyanye na gisagara volleyball club nta muntu n'umwe wagiye ahagarariye ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda frvb ibyo ngibyo byatewe n'uko ngo muri iri shyirahamwe ubukene bw'amafaranga burimo kunuma ku buryo no guhemba abakozi bisigaye byarahindutse agatereranzamba yari claude munyandinda i kigali akabino nga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti mwari muduteze amatwi tubashimire ku kanya kanyu mwaduhaye twe na bagenzi bacu rero tukanabifuriza indwi nziza diane inahazwe niwe mwari kumwe kuri mikoro yakoze mugenzi wacu diodone cubahiro yegeranije amajwi y'ibiganiro byose mwakurikiye muri kano gatondo turaza kongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere mu kurindira mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera